Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa gatatu itariki cumi na zine y'ukwezi kw'icumi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federike nkunikije na Oriane Itangishaka nanje ndabaramutsa ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vy'iradiyo ijwi ry'amerika ubu ni saa moya n'igice i Bujumbura n'i Kigali mu Rwanda
amakuru amakuru tu yatangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi inama nkuru y'igihugu ca Iran yafashe icemezo co gushira mu ngiro amasezerano yerekeye uburyo nucleaire igihugu ca Iran capfunditse n'ibihugu vyo ku isi bikomeye inama nshinga amateka y'igihugu ca Iran yari yateguye integuro iteko ryemeza ayo masezerano ejo ku munsi wa kabiri iyo ngingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu yo kwemeza ayo masezerano isigura ko ayo masezerano ahindutse iteko kongere ya Amerika nayo yarangije ikiringo c'ukwezi co gusa gusubiramwo ayo masezerano cyarangije mu kwezi guheze igihe abashingamateka n'abasenateri b'abademokrate bahagarika ingingo y'abahurikiye umugambwe wa repubulika yo guhakana ayo masezerano igihugu ca Iran hamwe n'ibihugu vyo ku isi bikomeye birimwo leta z'ubumwe za Amerika ubwongereza ubushinwa ubufaransa uburusiya hamwe n'ubudagi vyapfunditse ayo masezerano mu kwezi kw'indwi inyuma y'ibiganiro vyamaze igihe kirekire kandi vyari vyarongerejwe ikiringo uh, katari gake muri ayo masezerano igihugu ca Iran kizogabanya programme yaco nucleaire hanyuma naco gikurwe ko ibihano cafatiwe vyasinzikaje igihugu ivyo biganiro vyabaye nyuma yaho hatangarijwe eka ibirego bivuga ko igihugu ca Iran cariko kirakora ibigwanisho nucleaire yamara igihugu ca Iran cagumye gihakana ivyo birego kikaba cavuga ko programme yaco nucleaire yari programme y'amahoro
umuforomokazi w'umwongereza yari yarakize indwara ya ebola mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka araremvye cane nyuma yaho uyu mugira wongeye kwibonekeza mu mubiri wiwe ibitaro vya the royal free hospital vy'i londres pauline caffrey ariko aravurirwamwo batangaje icese k'uwo muforomokazi uh, kigwaye kandi ko muri aka kanya aremvye cane kuri uno musi wa gatatu caffrey Kafriki murantunga yakuwe mu bitaro vy'ahitwa Glasgow muri Ecosse aho yari asanzwe ariko aravurirwa nyuma yaho uwo mugera wa Ebola ubaye ndanse yanduye yanduye iyo ngwara mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze mu gihugu ca Sierra Leone aho yakorera mu ivuriro ry'abarwayi ba Ebola ryayobowe na The Save the Children ishirahamwe mpuzamakungu rifasha abarwaye muri ico gihugu Care Kafri yamaze hafi ukwezi havurirwa mu bitaro vy'i Londres aho bamuha imiti mishasha bariko baragerageza mu kwezi kwa mbere baca baramurekura bavuga ko yakize neza umuhinga mu w'umwongereza avura indwara zandura avuga ko bushobora kuba bubaye ubugira kabiri umurwayi wa Ebola yakize iyo ngwara yongeye kongera iyo ngwara yongeye kwibonekeza mu mubiri wiwe muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika n'umusirikare umwe w'umunyayukrene yarishwe abandi babiri nabo barakomereka barashwe n'abagwanya ubutegetsi ivyo navyo bikaba biteye kubiri n'amasezerano y'agahengwe hagati ya leta ya ukrene hamwe n'abagwanya ubutegetsi bashaka kwiyonkora mu buseruko bw'igihugu mu itangazo umushikiranganji w'igihugu ca ukrene ajejwe kwivuna abansi yashikirije kuri televiziyo yavuze ko ubwo bwicanyi bwabereye mu gisagara ca Donetsk gicumbitswemwo n'abagwanya ubutegetsi uyo niwe musirikare wa mbere wa leta wa leta ya Ukraine murambabarira agandaguwe kuvaho impande zose zitereye igikumu ku masezerano y'agahengwe kwigenekezo ya mbere y'ukwezi kw'icenda ako gahengwe muri rusange karubahirijwe kandi abasirikare bose bahasize ubuzima muri izi ndwi ziheze bahuye n'isanganya ryo guhonyora ku mitego y'ibigwanisho vyitwa mine nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ribivuga ingwano hagati y'abasirikare b'igihugu ca Ukraine hamwe n'abagwanyi mu ntara ya Donetsk na Luhansk bashaka kwiyonkora yarahitanye ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi umunani kuva iyo ngwano itanguye hagati mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane amakuru y'iradiyo ijwi ry'amerika arabandanya abategetsi ba Afghanistan batangaza ko abasirikare bashika kuri mirongo ibiri na babiri bacungira umutekano w'imipaka kumwe n'abagwanyi b'abataliban mirongo itatu na batanu bishwe mu itana mu mitwe hagati yabo ryabaye mu bumanuko mu ntara yitwa Helmand bamenyesha kandi ko hari abandi basirikare bajejwe umutekano benshi bakomerekejwe mu bitero byabereye mu kigwati cya Nauzad abataliban bari barafashe ico kigwati cya Nauzad haciye amezi abiri bakaba kandi bari barafashe ibice bimwe bimwe by'ikigwati gikomeye cyitwa Musakala muri provinsi ya Helmand nyene naho abategetsi bari baravuze ko babumuye babakura muri ako karere abatalibani bamaze gufata uturere tutari duke tw'ubutaka bwa afghanistan bongera bagira ibitero bikomakomeye ku basirikare ba leta kuva ibikorwa by'abasirikare b'umuryango wo kwivuna abansi hamwe wa otan uhagaritse ibikorwa byawo mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko naho bagenda bafata utwo turere ntibabasha kutugumya igihe kirekire radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mu burundi umurongo wa mirongo icenda na kane n'ibice icenda no ku murongo wa mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri site yacu ya internet turi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu com mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu aerobase gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radio yacu no kuri wewewe akaburungu radio yacu voa akaburungu com muri iki gihe turafise ingorane z'ivyuma nk'uko mwavyumvise ariko ariko mu kanya gatoyi turashobora kubashikiriza amakuru nibaza ko ivyuma bihava bigenda neza mu kanya kari imbere ariko icyo twababwira cyo ni uko hariho ubwicanyi bubandanya mu Burundi aho mu ngagara muri quartier ya gatatu eka ubwicanyi bwasubiye kuba ndanse hakaba abantu rero bashika icenda baragandaguwe hanyuma nk'uko mwavyumvise mu nkuru ni inkuru dukurikirana cyane rwose mu kanya turayigakwa ko aho ivyuma byacu bisubira gukora neza turafite kandi n'iyindi nkuru ikomeye cyane rwose mu burundi aho abategetsi bagize wa murwi wo mu burundi ujejwe kurekuranira ujejwe kurekuranira ukuri no kurekuranira wari mu bikorwa mu ruganda wabaye uyu munsi hanyuma urwo ruganda rero rukaba ruzomara nk'iminsi itatu umumenyeshamakuru wacu w'iradiyo ijwi ry'amerika evariste yakurikiranye ivyo bikorwa akaba mu kanya gatoyi ava tubwira ukuntu byifashe eka turavuga kandi no ku nkuru yo mu Rwanda aho urubanza rwa Mugesera rushobora kuba ruri mu gusozerwa ayo makuru yose turagaruka ko mu kanya kari imbere hanyuma nibaza ko ivyuma biriko biraba neza gatoyi tutangure ku iyo nkuru yo mu Burundi rero aho amakuru uh, atangazwa avuga ko abantu 10 barayagandaguye mu ngagara muri quartier ya gatatu abasivili uh, 9 n'umupolisi umwe abanyagihugu bayaze n'amenyesha makuru iradio ijwi ry'Amerika bavuga ko abo bantu barashwe n'abapolisi bambaye umwambaro w'ipolisi ngo ari nabo barashe Christophe hamwe n'umuryango wiwe nyamara umuvugizi w'ipolisi avuga ko muri abo icenda babiri arabicanyi abandi nabo ngo bahitanywe n'amasasu arengana iyi ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu tabita mu kamusoni
ucinjira muri karitsiye ya gatatu mu ngagara ku kabarabara buye wakigwa n'ibidengeri by'amaraso biri ku rupangu rurabana na nimero mirongo ine n'umunani ahari hasanzwe haba christophe nkezabahizi n'umuryango wiwe ayo maraso ababa ngaho batumenyesheje ko ari ay'umugore n'abana ba nkezabahizi biciwe aho kuko bishwe babanje gusohorwa mu rupangu iwabo inyuma y'aho uwo mukozi wa radiyo na televiziyo by'igihugu yiciwe mu rupangu rwa christophe ntitwashoboye kwinjira ariko nta muntu yasigaye kuko abana babiri se na nyina umuntu yahaba w'umusore bose barishwe n'umukozi w'iruhande yaho ababa mu rupangu mu tuzu tw'inyuma ngo bakijijwe n'uko banse kugurura amakuru twakwengaho muri karitsiye ya gatatu abantu batanga bafise ubwoba bwinshi avuga ko christophe yishwe ari uko yugururiye abapolisi ashaka kubereka ko iwe ata muntu yinyegejeyo abapolisi bamubwiye ngo yugurure baca basohora umugore n'abana babashira hanze baca bararasa nkeza abahizi mu nyuma umuryango we wose baca barawurimura uyu mwigeme yabibonye twabibonye atubwira uko vyagenze kumvo z'umutekano wiwe twamuhinduye amajwi kuko twumva rero urudavagirwa amasoro tutashobora kudisenga aho biri ko biravugira mu mpande zose ntitwamenye christophe ko bamaze kumwica mugabo turi kubera ko bariko babarasira imbere y'inzu ba- bariko babaryamikira imbere y'inzu y'abandi umugore wa christophe abana biwe babiri n'umukozi aja ava ngaha muri urupangu ruunye bari- barabasohokanye babaryamika bakomeye bababo- babona ngo nimuryame ngaha ngo ndabarasa ico twumva yari amajwi ngo ryama ngaha ngo ico nkora ndabarasa ngo abantu bacu mwishe ngo n'iyiri mu nda yose turayikurayo baca basigara ngaho hari umva tabararasagura ba bandi ba- baryamye hajya hanze hajya ariyo ya- hajya amaraso menshi cyane mwabonye niyo harimo umugore wa christophe n'abana biwe babiri n'umukozi wo ngaha anye n'uwundi muhungu yabakwa christophe ba- eh, ngo yakora muri hcr nawe nyene baramwishe hepfo gato yaho ku rupangu rukurikira hari amaraso avanze n'ubwonko bw'umuntu yiciwe imbere y'umuryango ni ukuvuga mu ibaraza uwo nawe ni umukozi yakorera umuntu w'umutamakazi umuryango wo ku nzu y'uwo mutamakazi uratobaguye n'amasasu n'imiryango y'ivyumba uyu mutamakazi nawe avuga ko kuba nawe nyene yarakize ni kugihamana ndakore akantu nari nigije numva nari nigije nigije gutya na- bariko bararasa ibiro bwite nivyo vya- vyari vyavuga rero inkoro yose zavuga unagiye ngo pupu pupu pupu nkumva rero ibintu vy'ibi- vy'ibintuze vy'ibikaya biriko birangwa aha rero nca- nca ninyegeza ngaha gutya kugira ngo ntibingweko kajya kana rero karakoma induru karakoma induru ati john iyo kajya kana nyene hanyuma rero aravuga ati john nkundeke ntavyo nzi ndacana umuntu ngo baramuvuga ngo tubwire abantu binjiye ngaha ngo tubwire ngo utatubwiye ngo ati jewe ntabo nabonye ntabo nzi jewe manutse vuba ntavyo nzi Aca yavutse inshuro gatatu haribona hajya amaraso Eh, eh, hariya iyo nsokoroga rero simba narapfuye winjiye mu rundi rupangu hari naho nyene ikidengeri c'amaraso indani mu rupangu aharasiwe umutama yitwa celestin we yarakomeretse kuko yarashe ku kuguru haruguru yaho ahasanzwe haba uwitwa anisete haratobaguye naho nyene ho haratewe na grenade hararaswa n'amasasu umwana muto yarakomeretse mu mugongo n'uwo anisete akomereka ku kuguru no ku kuboko ubandanije umanuka ahantu rija ku kibuga c'umupira hari amaraso abangaho muri ayo makartie twasanze bumiwe ubwanwa bwapfutse umunwa abapolisi imbere yo kwica baza barondera abasore n'abagabo aho bababuze baca basaba amahera abagore n'abakobwa bahasanze mu gihe abangaho muri kartie ya gatatu biboneye n'amaso yabo ivyabaye bemeza ko ari abapolisi babarashe kandi babasanga mu mazu umuvugizi w'igipolisi ntakana ko ari abapolisi bishe abo bantu ariko Pierre Nkurikiye avuga ko bamwe muri abo bishwe barabagwanyi abandi nabo bahitanywe n'amasasu arengana yari hagati y'abagwanyi n'abapolisi muri ivyo biziga vyari ngaho uwo mupolisi yari yacitse ku icumu yashoboye kwiboneramwo babiri mu bari ba- banyuruje abapolisi ari nabo bababoshe bongera barabarasa abasigaye bandi bo muri ivyo biziga barashobora kuba ari abahitanwe n'amasasu eh, igihe bariko bararasana n'izo nkozi z'ikibi twabwiye yuko zarashe zitera zija mu miryango y'abantu kugira zibagire inkinzo amaroro iyo ibintu bigenze gutyo abantu bariko bararasana amasasu arashobora guhitana abantu ivyo rero bira- bi- amatohoza yatanguye uyu mwigeme ati birateye isoni n'agahinda kubona igipolisi gishobora kuvuga gutyo ngaha hantu nta n'inkoho n'imwe yigeze ireplika kiretse izo nkoho z'abo bantu Ya- ya- ya replika ivuye hehe Ko- ko- ko kwari bo nyene ubwabo aribo ata muntu n'umwe yashobora kubyumva abo bana ba- ba christophe muri abo onye harimo umwana yiga muri troisième siyanse bamuroko bamuhe ubwonko bwiwe n'ubu n'amagufa yiwe atamye hajya asanze ari mw'ibarabara uwundi mwana eh, wiwe eh, donc yari yari umwana wiwe adoptive w'umadoptive w'umuhungu ntakomeye neza no mu mutwe we uwo- uwo wundi mwana uwo uwo wari kumubaza ati bakujyanye hehe naho bari bamujyanye bamujyananye na nyina ntiyari kumenya iyo agiye n'iyaje ariko virema bakavuga ko ari inkozi y'ikibarabara bashana ukuri kose bose hamwe ni abasivili icenda bishwe n'umupolisi umwe nk'uko mu gipolisi bavyemeza muri abo icenda batanu muri bo ni christophe nkezabahizi na alice niyonzima umupfasoni wiwe batazira akadudu uyu muryango wiciye umwana w'umukobwa afise imyaka cumi n'itandatu n'umwana w'umuhungu bari bareze afise imyaka cumi n'ine yari asanzwe afise n'ubugwayi bwo mu mutwe umuhungu w'umusore nawe yaba muri uwo muryango yarishwe iruhande yabo haciye hicwa abakozi babiri bo mu nzu bakorera ababanyi ba christophe hari n'ibindi biziga bibiri vyatowe mu gitondo nk'uko umuvugizi w'igipolisi yabibwiye abamenyesha amakuru n'abantu batatu bakomeretse nk'uko amakuru ava ngaho mu baba ngaho avyemeza ubwicanyi mwene ubwo si ubwa mbere bubaye burebure kandi bwama buba ari minsi yikonje ubwa mbere bwabaye hari tariki imwe y'ukwezi kw'indwi muri zone ya Cibitoke muri quartier ya Mutakura kwibarabara ry'umunani ibujumbura tabita mukamusoni ijwi rya Amerika urakoze tabita mukamusoni tuboneyeho kandi akanya ko kumenyesha ko mu nkuru ya tabita twari twakoresheje imbere tutari twashoboye kuronka ijwi ry'umuvugizi w'igipolisi muradutunga rero ariko nk'uko mubyumvise iryo jwi twarironse muri iyi nkuru duhejeje kubashikiriza
tukiri mu burundi hatunganijwe kuva kuri uno wa gatatu uruganda rwo kurabira hamwe ico ibimenyeshamakuru vyofasha kugira umugwi ushinzwe kumenya ukuri ku vyabaye mu burundi no kurekuriranira cvr mu mpfunyapfunyo ushike kw'ihangiro inkuru ya evariste nzikobanyanka
abitavye urwo ruganda bashikiriza ko kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi bitoroshe kuko icuka atari ciza mu gihugu Vitari Bambanze wo mwishirahamwe mpuzo abatwaye Uniproba avuga ko akira gahaze mu Burundi kugira ukuri no kurekuranira bishoboke ivyaha umurwi CV ruzokorera ko bicibonekeza mu gihugu rero igice kingora gutahura ni ibihe turimwo kuko ubwicanyi bavuga n'ubu tuburimwo ibibi byagiye birakorwa intwaro n'ibindi tugenda turaraba akarenganyo cyose novuga koko k'akarenganyo kaheze canke ubwicanyi bwaheze bisigura neza ko rero uwo mugwi kuvuga ngo ukorere ku gihe cyo guhera mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri gushika mu bihumbi bibiri n'umunani mbona ko umengo kuba ari ukwihenda gatoyi no ku ruhande rw'abamenyeshamakuru amakenga ntabuze bafatiye ku bihe igihugu kirimwo nepo bironkwa ni umumenyeshamakuru ashikiriza ko umurwi severe wategerezwa gukorana n'abarundi bose atanu umwe ari mu ruhagarara kuri umugwi uzokurondera wonyene kurondera ukuri tuzakorana n'abandi barundi bose turavye ibihe turimwo rero urona igihe co kwinubana igihe abarundi bose binubana igihe abarundi bose bagendera mu bwoba biragoye ko umuntu bavuga ngo tuzoshikira ku kuri nyakuri kuko turabona ko igihe turimwo igihe hararavuga amasasu igihe harara havuga ibiganisho hirya no hino havugwa ko hashobora kuhaduka izindi ntambara nta muntu ushobora kuvuga ko hashobora kuboneka umugwi wava ushika kuva ku rije niyo makenga afise hari ibibazo bikomeye cyane ku buryo umuntu bavuga ko uno munsi umuntu ushobora gukora ukarondera kuri abarundi umutekano muke mu duce tumwe tumwe tw'igihugu ntiwobuza umurwi severe gukora nk'uko patiri desire yamuremye ajejwe kumenyesha amakuru muri uwo murwi abivuga asigura ko ibiriko biraba muri kino gihe bifise izindi nzego zibijejwe hambere ko biraba ubu si ibintu biraba ibihugu bivuye mu ntambara ni ibintu biraba ingene mu bihugu byinshi byo muri afurika icyo twakwita rokontansiyo elegitoral ingene abantu bakunda gupfa ibintu ku byerekeye amatora naho bihuriye n'ibyo twita rekirimi domase ziraba uwo mugwi ni ukuvuga bwa bwicanye butagira izina igihugu iyo maze kiva mu ntambara inzego zigashingwa icyo gihugu cyaje kigira inzego zijejwe guhana ubutungane umunsi mu Burundi burahari nkibaza ko abo bantu baba bariko barica abantu uyu munsi bahanwa n'ubutungane buhari nkibaza yuko inzego z'igipolisi inzego z'igisirikare ziriho mu Burundi kandi zizewe n'abanyagihugu bose ko zavuye mu masezerano yarusha nibaza ko ziri ku kivi kugira ngo zihashe uwo muntu wese yoshaka kudusubiza muri ibu mugwi ukuvugana ukuri no gusubiza hamwe abarundi ushaka kwigago mwamenya ko urwo ruganda rw'iminsi itatu rwatunganijwe n'umugwi severe ku ruhande rw'uburundi ufatikanije n'umurwi igr ujejwe kumenya ukuri no kurikuriranira ku vyabaye mu gihugu ca afurika y'epfo ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze Evariste ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico Maître Jean Felix Rudakemwa aburanira Leon Mugesera avuga ku cemezo ca sentare co gusozera urubanza mu kiganiro yagiranye na Eric Bagirusa i Kigali mu Rwanda Maître Rudakemwa yatanguye amubwira ko ivyakozwe n'umucamanza araga homera bunwa reka tubatega amatwi urukiko rukuru mu rwanda rupfundikiye urubanza rwari rwabanje gusuzuma niba ibura rya metre rudakemwa mu rubanza ryatuma ruhagarara cyangwa se rukomeza umucamanza yarondoye inshuro nyinshi uyu munyamategeko yakunze gusiba iburanisha zimwe zigeretseho n'ibihano avuga ko kuba bwana mugesera atarigeze abigaragaza nk'ikibazo mu rubanza rwe ahubwo akagaragara nk'umwunganira anajurira ibyemezo bireba ubwunganizi bwe bigaragaza ko bahisemo gutinza urubanza ku bushake umucamanza avuga ko ibyo bitagomba kudindiza imigendekere myiza y'ubutabera kandi ko uburenganzira bwo kunganirwa Leo Mugesera asaba ntawigeze abumwima umucamanza agendeye ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga mu rubanza rwa ntakirutimana yategetse ko iburanisha rikomeza bwana ntuwane muhimu uburanisha urubanza yavuze ko kutitabira kwa metre rudakemwa bitabangamira uburenganzira bwa mugesera bwo kunganirwa kuko yamye amwunganira mu myaka itatu ishize nk'ibindi byemezo byinshi byagiye bifatwa kuri uru rubanza iki nacyo bwana Leo Mugesera yahise akijuririra yabwiye umucamanza ko kibangamiye bikomeye uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo kunganirwa no kwiregura kibangamiye kandi uburenganzira bw'urukiko rwigenga kandi rutabogamye bityo ko atanze kwanzura mu rubanza burana ariko nanone ko adashobora na busa kuburana atunganiwe nk'uko yabibwiye umucamanza ubushinjacyaha buhagarariwe n'umuvugizi w'uru rwego bwa nare mukuru arinda yabwiye umucamanza ko uburyo mugesera ajuririra ibyemezo ashingiye ku ngingo z'amategeko ntaho asoma mu bitabo bigaragaza ko ubwe yakwiburanira asaba ko ibyo mugesera na metre jean felix rudakemwa bakora bitazabaviramo inyungu ko ari impamvu zo gutinza urubanza ku bushake bahisemo yifuje ko urubanza rutahagarara kubera ibura rya metre rudakemwa asubiranye ijambo mugesera yasubije ko na minisitiri w'ubutabera bwana johnston busingi umuhanga mu by'amategeko urukiko rumutumiza gusobanura iby'amafaranga avuga ko atishyuye muri uru rubanza yohereje abamwunganira asaba urukiko ko icyo yise ingaruka zavuka muri uru rubanza atafatwa nka nyirabayazana waza ahubwo ngo ni leta y'u rwanda yanze gutanga ibyangombwa ngo urubanza rukomeze mu mutuzo nyuma y'icyemezo cy'urukiko bwana antoine muhimu umucamanza uburanisha uru rubanza yabajije bwana rureba w'umugesera ubugira gatatu niba yemera kwiburanira uregwa nawe aguma gutsimbarara ko adashobora kwiburanira niko guheraho umucamanza atangaza ko apfundikiye ku mugaragaro urubanza rumaze imyaka itatu n'ukwezi kwaburaga iminsi ine gusa ashimira impande zombi kuri icyo gihe bamaze baburana akimara kumva ayo magambo ko urubanza rurangiye bwana mugesera yagaragaye nk'ukomeye ariko nanone mu isura yijimye n'amataratara mu maso imvano yo kuva mu rubanza kwa metre jean felix rudakemwa n'amafaranga avuga ko minisiteri y'ubutabera itigeze itanga kuri uru rubanza mu myaka itatu ishize ni impamvu ariko urukiko rwatesheje agaciro ko nta shingiro ifite uretse gukora icyo rwita gukomeza gutinza urubanza ku bushake urukiko rupfundikiye iburanisha mu gihe ibaruwa ijwi rya amerika ifiteho kopi metre jean felix rudakemwa yandikiye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu rwanda ku itariki umunani z'uku kwezi igaragaza ko metre rudakemwa yamenyesheje perezida w'urukiko rw'ikirenga mu rwanda perezida w'urukiko rukuru mu rwanda minisitiri w'intebe wa canada n'abandi asaba ko bamufasha gukurikirana ibibazo by'amafaranga afitanye na minisiteri y'ubutabera mu cyumweru gishize metre anita mugeni uyobora by'agateganyo urugaga rw'abavoka yabwiye ijwi rya amerika ko iyo baruwa yamugezeho kandi ko bagiye gusuzuma ibiyikubiyemo bakabona kugira icyo bayikoraho ibibazo bishingiye ku kiguzi cy'ubwunganizi mu nkiko ntibiri mu rubanza rwa wo mugesera gusa ahubwo ni mu manza hafi ya zose za jenoside zituruka hanze ziburanishirizwa mu rwanda leo mugesera w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko inzobere mu by'iyiga ndimi igihugu cya canada cyamwohereje kuburanira mu rwanda ibyaha bya jenoside mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri araburana ibyaha bikubiye ku ijambo yavugiye ku kabaya muri mirongo cyenda na kabiri mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ubushinjacyaha burifata nk'ijambo rutwitsi burashinja bwanare wo mugesera ko yarivuze agambiriye gukangurira abahutu kurimbura abatutsi uwiregura ahakana ibyaha byose aregwa avuga ko ubushinjacyaha bwumva uko bwishakiye ijambo bumuregesha kandi ko bwarigejeje mu rukiko nk'ikimenyetso kimushinja bwararitesheje umwimerere bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha ubariyemo n'igihe yamaze muri canada aburana iby'iri jambo imyaka makumyabiri irihiritse lewo mugesera aburana uru rubanza isomwa ry'urubanza ni ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwezi kwa kane umwaka utaha wa bibiri na cumi na gatandatu akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
urakoze eric u rwanda rugiye kwifatanya n'isi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu abafasoni mu cyaro uba ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kw'icumi kiramwaka uyu munsi ubaye mu rwanda mu gihe umufasoni wa ruguru atagihohoterwa n'uwo bubakanye cyane cyane abafasoni bavuga ko batagikubitwa yamara umufasoni wa ruguru avuga ko gihanzwe n'ubukene bukabije inkuru twateguriwe na mugenzi wacu asumuta kaboyi
ni ku nshuro ya cumi n'umunani u rwanda rwizihiza umunsi w'umugore wo mu cyaro uyu munsi ubaye umugore w'umunyarwandakazi utuye mu cyaro hari aho yavuye n'aho ageze abo twaganiriye babwiye ijwi rya amerika ko hari ibibi bakorerwaga n'abo bashakanye ubu basa nk'abibagiwe ubuvugizi badukoreye ni inkoni yakuwe y'abagore ukubitwa kw'abagore nk'uwo mugabo asigaye ajya gukora iyo akoze ntabizane bwira umuyobozi ati ngewe mugabo amfashe gutya na gutya bakamubaza impamvu abikora ko aragenda nyine agakorera n'ayo mafaranga mukayasangira ariko utabona azanye umugore nyine ngo agire amujyane hirya no hino bakoresha umutima ntabwo tugikubitwa bakuyeho inkoni bakuyeho inkoni kuko mbere abagore barakubitwaga wagira icyo uvuga ngo nta mugore ugira ijambo imibare yatanzwe n'ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda igaragaza ko abagore bagera kuri makumyabiri na bane ku ijana bugarijwe n'ubukene iki kikaza ari ikibazo gikomereye abagore bo mu cyaro ari nabo bahera basaba abafata ibyemezo kubavugira nabo bakazamuka nko mu gihe wabuze ubushobozi se bwo guhaha ya mituweli ukuyisabwa mituweli batugabanyije byose ikava kuri bitatu aho byakoroha nicyo bagasigaje kutuvuganira umugore wo mu cyaro ukuntu abayeho reba nk'ubu ngubu mfite aba bana yewe n'imirimo iranyishe n'imibereho mibi nta mugore wo mu cyaro ubayeho neza tuzabaho gutya koko inka mu bijyanye na mituweli nkatwe tw'abapagasi bakwiye kutudohorera kuri mituweli inama nkuru y'abagore ivuga ko nubwo hakiri abagore bugarijwe n'ubukene ariko imibare yerekana ko hari icyakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri abagore bari bugarijwe n'ubukene banganaga na mirongo itandatu na batandatu ku ijana ubu bakaba baragabanutse kugeza kuri makumyabiri na bane ku ijana kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri bwana faustin nyirinkwaya umuyobozi w'iterambere ry'umugore mu nama nkuru y'umugore avuga ko hari ibyakozwe ngo umugore wo mu cyaro nawe yiteze imbere umugore wo mu cyaro yateye intambwe ntabwo umugore wo mu cyaro akiri nka wa mugore wa kera hari gahunda nyinshi zagiye zijyaho gahunda zigamije guteza imbere abanyarwanda n'umugore ku by'umwihariko umuntu yatanga ingero gahunda zigaragara uko ubibona hanze abagore bitabiriye ibimina bitabiriye amatsinda barakorana n'amabanki bagiye muri za sako urabona ko umugore wo mu cyaro hari imyumvire mishya afite y'iterambere kugeza ubu u rwanda ruri mu bihugu bya mbere byazamuye umugore aho abagore mirongo itandatu na bane ku ijana bari mu nteko ishinga amategeko abagera kuri mirongo ine ku ijana bakaba mu rwego rw'abaminisitiri naho mirongo ine ku ijana bari mu rwego rw'abacamanza uyu mubare w'abagore bari mu nzego z'ubuyobozi uri hejuru abagore bo mu cyaro basaba bagenzi babo ko batawupfusha ubusa ahubwo bagerageza kubavuganira nabo bakava habi bakagera ku rwego rwiza umunsi w'umugore wo mu cyaro mu rwanda uzizizwa tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cyenda ubere mu karere ka gicumbi akarere gafite imirenge igaragaramo ikibazo cy'ubuharike bwo ntandaro y'umwiryane ugaragara mu miryango asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije wahayana ego umuforomokazi w'umwongereza yari yarakize indwara ya ebola mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ararembye cyane nyuma y'aho uwo mugera wongeye kwibonekeza mu mubiri wiwe ibitaro vya the royal free hospital by'i londres mu bwongereza pauline kafurki ariko aravurirwayo batangaje icese ko uwo muforomokazi agwaye cyane kandi ko aremvye inama nkuru y'igihugu cya irani yafashe icyemezo cyo gushira mu ngiro amasezerano yerekeye uburyo nucleaire igihugu cya irani cyapfunditse n'ibihugu byo ku isi bikomeye inama nshingamateka y'igihugu cya irani yari yateguye integuro y'iteko ryemeza amasezerano ejo ku munsi wa kabiri iyo ngingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu yo kwemeza ayo masezerano isigura ko ayo masezerano ahindutse itegeko abategetsi ba afghanistan batangaza ko abasirikare bashika kuri mirongo ibiri na babiri bacungera umutekano w'umupaka kumwe n'abagwanyi b'abataliban mirongo itatu na batanu bishwe mu itana mu mitwe hagati yabo byabereye i Homeland nshuti mwese mukunda radiyo hejuru ry'amerika ibiganiro twabashikirije muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu gihe bw'ibyuma hamwe na daniel brown yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federica munikije na oriyani itangishaka turabashimiye ko mwaduteze amatwi mugire umugoroba mwiza mwakoze
This program has come to you from the Voice of America, Washington.